yoruba actor yemi fabiyi don blast ontodike over kemi olunloyo mata wey two of them dey gbege for social media my people now welcome to maureen gist tv Great greet una plenty plenty how on a day, yes so popular Hollywood actor when they call Yemi fabiyi calls his colleagues tontodike to order as the saga with kemi olunloyo escalates by the day it will be recalled that the mother of one and Kemi Oluloyo have been throwing tantorium at one another as they later accused the former of drug use. My people, oh, now the thing we be say today e for grand now we be say e dey happen now be say this uh, Nollywood uh, Yoruba Nollywood actor wey they call Yemi Fabi don't tell Tonto Dike say make e leave Kemi Oluloyo alone say after all when um, Tonto Dike Um, talk bad mouth in in movie without watching it him no kill tontondike him no sue tontondike him no do am anything say all dis thing wey tontondike dey do wen e dey threaten um, kemi oluloyo say e dey instigate violence e say e no go help am say make tontondike leave kemi oluloyo alone my people na go dey wonder una no say kemi oluloyo and tontondike. dem get serious kwanta wey be say dey go on for social media as me and una dey talk. toto dike don reach lagos e say im go spend all im money to make sure say e send kemi oluloyo back to kirikiri because of wetin kemi oluloyo do kemi oluloyo una know say toto dike s wen he and toto dike get really serious kwanta before dia relationship come hit aso rock first of all um, come out come cry out for social media talk say um, come show video clip of where they dey demolish a mansion for abuja and totodike na come go for social media go dance kelewu dance don't, don't to join happy where we talk say that is what you get when you mess up with the wrong person so e come be like saying say na totodike na other people make they go demolish prince kpokpogiri building but kemi the thing wey be say e come dey pain um, tonto dike be say kemi olu lawyer come go interview prince kpokpogri come dey ask prince kpokpogri say from all the findings wey im do he whether tonto dike hand dey for whether tonto dike hand dey for the um whether tonto dike hand dey for the demolition of the building um, pokpogri say tonto dike hand no dey. and uh, kemi oluluoyo come tok say yes totodike hand no dey say she just want to use am to show power or to boast say yes na she dey behind the whole thing say na ordinary clad na eh, totodike dey chase even eh, say totodike dey even dey take gbana join so all those things come dey pepper totodike come dey pepper totodike on top of that one different every day as as Otodike dey vex the more na so kemi oluloyo dey do im own so di tin really pain Otodike, na im make Otodike say okay e go make sure say im send um, kemi oluloyo back to kirikiri my people, na know say kemi oluloyo bin don go kirikiri because of say e tok word against eh, pastor Ibiome ome of Salvation Ministry pastor ibiome ome no do pastor mata e no am for God e make sure say e carry kemi. go put Kemi inside the kiri kiri. So sotey Kemi come come be like all those um, people wey be say dem wey dem away for in fact i no know. so the thing no just go down well with tontodike tontodike as me and una dey talk e don take the next available flight say to, down to lagos e dey for lagos now say im must make sure say im deal with uh, eh, im deal with kemi oluloyo so na im make dis uh, eh, yomi Fabi. Yomi Fabi, in case una no know na actor wen e be say e dey act Yoruba movie wen e be say dat time wen eh, Baba Ijesha get wahala with eh, Iyabo Ojo e come out come dey support Baba Ijesha so na im be dis one na im don come out now dey blast Tonto Tontodike tell Tontodike say make Tontodike leave Kemi Oluloye alone make e no dey instigate violence say because im wey be Tonto Tontodike don follow talk things about im movie wey dem dey call oko iyabo when e be say tonto dike no even get patience to watch the video e just come the movie e just come blast am say e no do tonto dike anything e leave am say so make tonto dike leave all those things because the thing eh e don too much so um make i read exactly the way im take talk am before i go eh, finally leave sometimes silence e come say sometimes silence is golden but this case of you and Antikemi, it will amount to conspiracy of silence on the part of the society. As a public figure, you people are looking and following. You people are looking and following you. Okay, he said, young people, okay, young people are looking and following you online and offline. It's a criminal and antisocial to to to to issue threats of this nature privately or publicly because someone supposedly wronged you. If you feel you have a case and Antikemi infringed on your rights, inform the police See they see they take right action or approach the court. Flashback when you jump on my source of livelihood, ask people to attack my movie, Okoyabo, movie you never watch like handful before rushing to the judgment. I didn't institute any legal action against you yet, let, yet let alone threaten you privately when we, ch we chatted. I just put you in your place since then. Everything is not by social media easy. Easy does it. So, little did you know you will find excuse to mock your ex predict predi your ex predicament house demolition recently because of your past encounter what a dwin dwin dwindling personality yomi fabiyi Fabi. i noticed a handful of your of you then during your bet i don't dignify everybody with a response or throw stone at any at all dogs that back. Time will tell. I will always stand by what is right, even if I stand alone, or it will take time for for all to understand. Well, me, this whole thing will be say it happened between Tontodike and Kemi Oluloyo. For me, oh, me, I feel say Kemi Oluloyo, as it be say, you define popularity. There is the opportunity for you to, to, to for Tontodike to make you make you popular well well shey na clashes you wan clashes any small thing you go jump enter any small thing you go jump enter now you don jump enter tonto dike trap tonto dike now don vow say dat thing wey ebiome do am na im go do uh, kwemi oluloyo because her mouth na razor blade her mouth no dey no dey quiet sometimes kemi oluloyo can be very very annoying so but this one wey fabi dey talk as as a matter of fact me i no come understand if you want to advise to todike just advise am no talk say no dey bring wetin im don do pass na the way i dey look at it be that, but somebody like tontodike i feel say tontodike um wetin dem dey call am um, kemi oluloyo reach to born you forget say um she dey behave like this and sometimes e be like say kemi ololoyo head dey dey touch if e don dey touch like this, make dem leave am but uh, uh, tonto dike dey let us know say e wan reset her brain to factory fitted by sending her go back to kirikiri but wetin be i dey talk now be say if you send kemi ololoyo go back to kirikiri When kemi ololoyo go come begin dey beg dey do at the end of the day na you go see release am at the end of the day na you spend your money so why not just ignore Kemi Oluloyo na the way I just see am o because they say silent is what golden na the truth be that so and uh, Kemi Oluloyo eh, for me o im don meet a match for to Todike hand except maybe maybe to, uh, as people dey advise to Todike to Todike fit change im mind if not before totodike leave wetin e dey do enter lagos say na kemi oluloyo na im wan go arrest but una know say kemi oluloyo go hear am this time alright o oh, my pipo hmm, na dis one say make i carry come o oh. in case you never subscribe to dis channel abeg make you hit di subscribe button una do